atuma Alimasi Kalala twese tubifurije icyumweru cyiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje aho muri hose kuri mikoro hano i washington netiyeni karekezi ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kane wari perezida wa chad idris deby itno igisirikare cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko yakomerekeye ku rugamba ayoboye ingabo yari abereye umugaba w'ikirenga mu ntambara zirwana n'inyeshyamba yitabye imana akimara gutorerwa indi manda nyuma y'imyaka irenga mirongo itatu yari amaze ku butegetsi icyo gihe inama nkuru ya gisirikare muri icyo gihugu yahise itora umuhungu we mahmad w'imyaka mirongo itatu n'irindwi ngo ayobore ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho buzamara amezi cumi n'umunani hakabaho amatora y'umukuru w'igihugu gusa icyo gikorwa nticyavuzweho rumwe abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri cad ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi barwanyije icyo gikorwa inyeshyamba zatangaje ko zigiye gufumyamo zigafata umurwa mukuru injamena mu nzira inyuze mu ntambara dore ko ubutegetsi bwari bwanavuze ko nta biganiro bushobora kugirana nazo uko ni nako abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu basaba ko ubutegetsi bukurwa mu maboko y'igisirikare bugahabwa abasivili mu cyumweru gishize bahamagaje imyigaragambyo mu murwa mukuru basaba igisirikare kurekura ubutegetsi bukajya mu maboko y'abasivili dutegura iki kiganiro umubare w'abari bamaze kugwa mu bushyamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano wari umaze kugera ku bantu icumi mu gihe abarenga mirongo itatu na babiri bamaze gukomerekeramo abandi cumi na babiri bagatabwa muri yombi nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu kuva icyo gihe nta munsi w'ubusa abaturage batagaragaza ko badashaka ubuyobozi bushya bwa gisirikare bw'icyo gihugu ese ibi bintu biragana he muri iki gihugu ibibera muri cade bifite ingaruka ki ku bihugu bya afurika haba ku rwego rwa politiki ubukungu cyangwa rurebana n'amahoro n'umutekano kuki iki gihugu cyakunze kurangwamo ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato cyangwa imvururu mu ihererekanywa ryabwo ibibazo n'ibindi turi buganireho nibyo byatumye muri isanga ibatumira impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga ndetse n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano turi kumwe na porofeseri kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu bufaransa ukaba uri impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga porofeseri paul kananura ikaze mu kiganiro muri isanga nanone muraho neza mutagoma ndabashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro ndetse ndashimira na generali habyarimana duhuriyemo nkabasuhuza abatwumva ndetse n'abazatwumva murakoze
ye umaze kubivuga rero turi kumwe kandi na generali bem emmanuel habyarimana impuguke mu bya gisirikare n'umutekano generali habyarimana wabaye umuyobozi igihe kirekire mu buyobozi bw'ingabo z'u rwanda ndetse uba na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu ubu ukaba ukomeje gukurikiranira hafi ibyo muri urwo rwego bibera hirya no hino ku isi ikaze hano ku ijwi rya amerika murakoze cyane umunyamakuru mutagomwa ndagushuhuje kandi shuhuje na porofeseri kananura turi buze gusangira ijambo muri iki kiganiro shuhuje n'abumva iyi radiyo bose aho bari n'abazayumva mu gihe kizaza murakoze cyane turebe ibyerekeye urupfu rwa perezida Idris Deby bavuga ko yaguye ku rugamba arwana n'inyeshyamba ibyo bintu bitera kwibaza ukuntu perezida wa repubulika umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ajya kuyobora urugamba izindi nzego zose z'ingabo zihari ibyo bintu birasanzwe generali habyarimana umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi musirikare uri ku rugamba arujaho arujaho ku buryo buteguwe ku buryo budasubirwaho ko umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo ukumva ngo yapfiriye ku rugamba ntabwo aba ari mu ba mbere abasirikare ba mbere barwana haba harimo abofisiye bayobora amakompanyi n'amagatayo yewe n'amaburigade yewe n'amadiviziyo we rero ajeyo nk'umugaba mukuru w'ikirenga akajya ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa kandi ntahorayo ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda akamarayo nk'umunsi ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo uyaguye ku rugamba kandi nyamara ba shefu d'etat major baba bahari abategeka ibice by'ingabo imitwe y'ingabo za diviziyo za burigade za batayo baba bahari ntabwo rero ari we ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere cyane cyane yishwe n'inyeshyamba ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za leta zunze ubumwe za amerika na ambasade z'abongereza zari zatanze imbuzi amakuru avuga ko umurwa mukuru njamena ushobora guterwa n'inyeshyamba nanone ibyo biratera kwibaza umuntu akibaza ati ese mu buryo bwa sitarateji ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru urakoze nanone kumbaza icyo kibazo ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo kuba umugabo w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye udongo byo mu gifaransa bitwa renseignement aba abifite ku buryo buhagije si ngombwa ko bibwirwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose agomba kuba abifite ku buryo bwuzuye buri gihe igihe ku kindi umunota ku wundi kuko afite ababishinzwe aba azi ko bafite ubushobozi buhagije ari mu bumenyi ari mu bikoresho n'ibindi byose ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose baza gutera muri murwa mukuru batera nk'ariya baturutse ku mupaka wa nigeri aho baturuka hose we aba afite abasesenguye bazi neza aho umwanzi azaturuka bafite ibijyanye n'umwanzi byose nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu kabone niyo baba bateye umurwa mukuru umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo na kugeza amagingo yabo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za kane ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri foromu Profesor Paul Kananura urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare mu buryo bw'ubutegetsi cyane ko umuhungu wa Idris Deby ubwe ari wari ukuriye abarinda perezida wa repubulika ari we se ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero murakoze cyane nkeka yuko bitashobokaga ariko byarabaye nubwo byatunguranye icyo nshobora kuvuga ni uko marishari disi debi yari indwanyi yajyaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye yewe akajya n'imbere kuko buriya muri cade bafite uburyo ubundi yenda ubu byarahindutse bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri bezeri bakarasana ubwo barangiza bakagenda ibyo rero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore nubwo yari perezida yahoraga abikora edayeri yigeze no kuvuga yuko ariwe perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo byo bari gupfa byinshi cyane kandi bishingiye no kuri iriya manda cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza icyakora ibyo ari byo byose yapfuye ari ku rugamba ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri mirongo itanu ukurikije aho barwaniraga urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu hejuru y'irugu ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumbura senda n'imbere icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi eh, basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoroneri bageze barenze icumi abandi bakanakomereka ariko abo bakomerekeye mu kurasana urufaya eh, kw'ababarinze icyo gihe amaze kwitaba imana bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba imana ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze ibyo ari byo byose yagiye ku rugamba ku- ku itariki ya cumi na karindwi ku itariki ya cumi n'umunani nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo eh, kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye eh, cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa ba- bamwegereye bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya cumi n'umunani nubwo byatangajwe ku itariki ya makumyabiri bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo ntabwo ari ibyo biganiro ba- kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya makumyabiri n'umunani ubwo mubyara we wigeze nawe kuba inyeshyamba nyuma bakaza kumvikana witwa yaya biro yaje mu- muri njamena ashaka kwiyamamaza hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidatire Mm.
mu mu kigo kibishinzwe none hageze muri kapitali ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngo atitabye ubutabera kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu wo mu muryango we no no mu bwoko bwe wakiyamamaza kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice none haza gufata baza gufata icyemezo cy'uko eh, bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera muri uko gushaka rero kuza kumufata eh, byaviriyemo yuko eh, abantu be n'abaje kumufata baza kurasana haza gupfiramo nyina urumva uwo nyina ni ni nyina wabo wa idirisi debi ibyo rero kuko hariya muri cade abasirikari benshi cyane cyane bakuru eh, n'abo mu muryango umwe bakaba na- n'abandi babegereye bakaba eh, ari abo mu bwoko bumwe urumva byaje guteramo ikibazo mu- mu ngabo mu bamurinda nkurikije ukuntu bivuze ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byashyizwe ahagaragara cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye mbizi mu ikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana eh, kandi tuganira eh, n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivire mu kanya turajya kwa generale habyarimana ariko ugifite mikoro urebye amateka ya cadi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na za mirongo inani na gatatu kugeza mu gihe cy'ubukoroni bw'abafaransa ndetse na nyuma yaho cadi imaze kubona ubwigenge i- yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi haba kotsa igitutu ababufite haba imitwe y'abitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bi- bihanye imbibe na cadi ibyo bintu byose biterwa n'iki porofeseri paul kananura ibyo bintu biterwa no- n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi ariko baryamiye abakirisitu ubu aho ni muri rusange noneho nk'ubu ngubu perezida idirisi debi niwe wari umazeho igihe kirekire niwe wari uyoboye igihe kirekire imyaka mirongo itatu ntibyari byarigeze bibaho muri cade ariko muri cade kuyobora bishingira ku bintu bibiri ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira buriya idirisi debi ari mu bwoko bw'abazagawa ubu nibwo buyobora kuva yajyaho igisirikare nibwo buyobora igisivili ku buryo nk- ako- ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu n'ibigo bigenga umutima w'igihugu nka mirongo itatu biyoborwa n'abantu bo mu muryango we n'abo n'abo muri ako gace basangiye ubwoko ibyo rero ni byo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu bagakora bakaba inyeshyamba kandi noneho n'ikindi gitangaje ni uko habaho n'inyeshyamba nk'uko nabivugaga no muri iyo miryango y'ubwayo uwo nguwo yaya biro ni mubyara wa perezida witabye imana akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye bamaze kumvikana yaraje amugira minisitiri amaze kumugira minisitiri igihe cyaviriyeho akaba umujyanama we aho ngaho mu biro bya perezida wa repubulika abakora imirimo yindi inyuranye ku buryo mu minsi yashize yari yamugize na ambasaderi muri uriya muryango wa semake eh, w'ibihugu byo- byo muri afurika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe rya- ry'amasefa yewe wabivuyeho ejo bundi muri uyu mwaka ushize wa- wa bibiri na makumyabiri nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi ariko kuko yi- yari atangiye gusa n'ushaka ku- kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika eh, nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu ko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo bamutumiriye mu bucamanza akajya yanga kwitaba ubwo rero yari yaje muri uku kwezi kwa kabiri gushyira kugira ngo atange kandidatire ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri ese ni uwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari cyane cyane kaba abasaza bamaze igihe bayobora bari batangiye kugira imyitwarire idasobanutse ndashaka kuvuga haba mu bihugu byabo haba no muri bampatse ibihugu eh, ku buryo atari uwa mbere n'abandi bazabikiza mu minsi iri imbere aho turaza kuhagaruka mu kanya ariko tukiri no kuri icyo kibazo ubufaransa bwahise bugaragaza rwose ko bushyigikiye Chad ndetse eh, perezida w'ubufaransa ajya gushyingura nyakwigendera ndetse baranabitangaje bavuga ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu bisobanura iki ku gisirikare cy'igihugu general habyarimana nagira ngo manze ngire utuntu tubiri mvuga ku byo porofeseri kananura yavuze ibyo yavuze byose nibyo- nibyo rwose nanjye eh, turabifatanyije rero by'umwiryane mu miryango ibiki byose ariko nagira ngo ngaruke ku kantu kari akantu k'ubuhangange yavuze kuri perezida Idriss Deby yavuga ati yari umuntu w'umurwanyi w'igihangange ukute- ukaze cyane nagira ngo mbivuge ko ngewe mbibona mu bundi buryo Eh, ni uburyo eh, bu- yewe bukunze kugaragara mu bihugu byacu bya afurika aho umuyobozi aba ashaka buri gihe kwiyitiranya n'igihugu na leta y'igihugu agashaka kugira ngo abe ari we wenyine ugaragara kandi bavuge ko ari we wenyine ushoboye kurengera igihugu cyangwa se ari we ukwiye wenyine kugira ngo adahari ko kitabaho icyo kintu rero ni ikintu kibi kigera n'aho umuperezida w'igihugu tuvuge ko noneho yagiye no ku rugamba akahapfira ese byari ngombwa ko ajya gupfira ku rugamba cyangwa se icyatumye cyo ni uko nigeze kumva hari abanyamakuru babivuga cyangwa abashakashatsi bavuga bati abasirikare be ntibari bagishaka u rwanda ibyo bikagaruka wenda mu byo mugenzi wanjye porofeseri yavugaga ati imyiryane hagati y'imiryango Aho iyo abasirikare batagishoboye ku- badashaka u rwanda ni ukuvuga ko hari ikibazo gikomeye kiba cyara- cyaragombye kuba cyarakemuwe kandi icyo kibazo kuba kitarakemuwe icyo gihe twabyita ko ari ubushobozi buke bw'uwo mukuru w'igihugu ushaka kwigi- gusimbura gufata umwanya w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu aho kugira ngo we abe nk'umuntu yumve ko ari umwe mu bandi ubwo rero icyo kintu kigomba kumvikana ko bitumvikana ukuntu iyo perezida atagiye ku rugamba kujyaho inshuro nyinshi cyangwa inshuro zose igihe cyose ntabwo bisobanura yuko afite uburyo strategique na plan opérationnel zatuma arengera igihugu ahubwo aba ashaka ko icya mbere ni ukuvuga ko aba atumva menace uko ingana cyangwa se ngo ayi- ayikurikirane amenye uko imeze akore plan opérationnel nyazo ku buryo abashinzwe kurwana barwana bakurikije izo plan icyo rero ni icyuho gikomeye mu, mu mirindire y'ubusugire ni- n'igihugu ibyo byose usanga muri afurika bibuze icyo nicyo nagira ngo mvugeho gatoya bo hari n'ikindi mwa- mubajije muvuga ku ntambara z'urudaca kuko yasobanuye cyane cyane impamvu z'imbere mu gihugu ndetse mu kanya arangiza yakomoje yuko impamvu zituma intambara ziba zida- zidaterwa gusa n'ibyo mu gihugu imbere ziterwa ahanini n'abantu bashaka kwinjira gukontorora icyo gihugu cyane cyane gukontorora ubukungu bwacyo nabyo yabikomojeho urareba rero icya gatatu ni aho cadiri cadi urabona ikikijwe na libiya ikikijwe na sudani ikikijwe epfo hari centre afurika yo wenda tuvuge ariko nayo uzi ko nta mutekano uhora ubayo hirya hari kameruni hari nigeria hari na niger ibyo bihugu ni ibihugu baho- bakunze kuvugamo ngo eh, ba jihadiste ngo terorisme ibiki byose ni ukureba iyo environoma ikikije Chad ibishaka iki ni bande batuma ibityo ni bande batuma haraba akaduruvayo muri libiya ni bande batuma harabaye akaduruvayo muri sudani kugera n'aho icikamo ibice bibiri ni bande batuma haba akaduruvayo hariya muri saheli hose ubushakashatsi bwerekana ko ari bo ahanini batuma intambara z'urudaca zihoraho muri kariya karere harimo na cana hanyuma rero sinzi neza wasubira mu kibazo wari umbajije kugira ngo yumve neza ubutumwa bitanga kubona perezida w'ubufaransa ari we mu perezida wenyine bihugu by'ibihangange uzi gushyingura perezida Idriss Deby Na, ibyo ibyo ni ikibazo gikomeye Mm.
gi- gishaka umwanya munini kugira ngo gisobanure nahoze mvuga ukuntu intambara yabaye muri libiya bakayishwanyaguza ikaba kuriya uzi ko ubufaransa bwagizemo uruhare runini n'ubwo intambara yavu- yakozwe mu izina rya otani uzi ko hari n'abandi babi- bari bafitemo uruhare rukomeye nka biriya bihugu bindi by'ibihangange nka leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bifuzaga ko libiya idakomeza gukomera kubera umu- imitungo yayo no kubera za viziyo uriya bakomeje kwita dictateur umuntu mubi kadafi kubera ko yari atangiye kuvuga ati afurika ntigire satelite zayo afurika ntigire amabanki yayo afurika ntigire ubwigenge bushobotse mu bukungu yewe ndetse no mu mutekano ibyo rero nicyo cyatumye bamukuraho ndakeka ko tugarutse no muri biriya bya byo muri cade numvise amadisikuru ya uriya perezida idirisi debi yari amaze iminsi avuga cyane cyane mu gihe cy'amatora cyo kwiyamamaza avuga ati abantu batera akaduruvayo hano ni bande tugomba gukora iki kugira ngo tubarwanye duhangane nabo yarabisobanuye mu madisikuru ye ndetse hari n'aho yageze aravuga ati ibi ngibi ndi kuvuga noneho bishobora kuba ari ikimenyetso kwicira urupfu decret d'arrêt de mort mu gifaransa donc urabona ko ni ibintu nawe yari atangiye kubona abizi cyane cyane aterwa ubwoba ubwoba bwinshi ntiyabuterwaga n'imbere yari awufite ibihugu by'ibihangange kubera ko n'ibiba imbere burya nibo baba babikomanya nibo bafata umuntu bakamubwira ati wowe tuzagushyigikira kora ibi tugushyigikire birangire uriya watangiye kuvuga yuko adashaka ko ifaranga sefa rigumaho uriya watangiye kuvuga ko eh, igihugu kigomba kujera umutungo wacyo u- ku- uko kibyumva peteroli kandi ndibutsa yuko n'ubu undi muperezida wamwanjirije uriya tombarwaye yazize yuko ibibazo bijyanye na peteroli atangiye kuvuga ati no ati abafaransa mwebwe ntimugomba kubigumana ahubwo turaza twigira tugomba kubiho dushatse tubona dufiteho inyungu naho rero ibyo kuriya kuza kwa kwa perezida macron akaza muri biriya bya- muri iriya mihango yo guherekeza nyakubahwa perezida Idriss Deby bi- biragaragara ko si uko yari akunze Deby si uko yari akunze Chad ahubwo yari atangiye kugira ubwoba akavuga ati ngomba gukurikiranira hafi ibiba kugira ngo dukomeze ubufaransa bukomeze bugire ingufu zihagije zo kugira ngo tudumine Chad na kariya karere ikindi rero harimo n'ubwoba nanone akavuga ati none byahindagurika tugata ubuhangange muri kariya karere cyane cyane muri Chad wenda nk'abanyamerika bakaduca inyuma nabo baka- urabona iriya peteroli iri kuboneka mu- hariya muri muri base mu bibaya bya Chad na ruguru ahagana muri Sahel za Kaneme ni ikibazo urabona ko amasosiyete y'abanyamerika za Exxon n'ibindi zose ziri kujayo urumva rero ni intambara nayo iyo bita hagati y'ibihangange n'ibihugu by'ibihangange eh, nayo afitiye ubwoko kandi ibyo bihugu n'ubundi ni uko tudafite igihe ngo tuvugire amateka uko yagiye a- azamuka kuva nyuma y'intambara ya kabiri eh, ndetse n'ibihugu by'u- bya Afurika yabona ubwigenge n'uko ibintu biri kugenda bihinduka si muri Chad honyine porofeseri yanabivuze ati abaperezida bagiye bapfa bazira iki kandi n'abandi bazapfa bazira iki ni ikintu kimwe ni ibihugu mu by'ukuri by'ibihangange bishaka kugira ngo bigume hariya bikontorore imitungo kandi bitange amabwiriza uko bishaka Profeseri Paul Kananura ngira ngo generali abisobanuye neza cyane kuriya gushyigikira inama nkuru ya gisirikari ku bufaransa harimo inyungu ebyiri ariko mbere yo kuzigeraho reka tubanze turebe impamvu impamvu ya mbere ni uko hategeka igisirikari muri cad nicyo gifite ijambo ntabwo rero bari bubashe gukurikiza itegeko nshinga rishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko cyane cyane ko ari n'umukirisitu urumva ntiyari bugire ijambo ku bantu bayobora ubutegetsi ba bandi bita inda y'ingoma icya kabiri ni uko hari ikibazo cy'iterabwoba hariya muri sayeri kandi cade akaba ariyo i- yari ifite abasirikari bashobora guhangana nacyo urumva rero bagomba gukomeza ubwo butegetsi bwa gisirikari ari nayo mpamvu uriya mujenerali mahamasi disidebe ari we bahisemo kugira ngo abiyobore kuko uzi ko ari we wayoboye bwa mbere umutwe eh, w'abasirikare bageze ku- ku gihumbi na magana abiri ba cade bagiye kurwanya iterabwoba muri mari niwe wagiye aziyoboye ibyo bintu arabizi ni ukuvuga ko agomba gukomeza politike ya cade muri ibyo bintu byo byo kurwanya iterabwoba hariya muri muri saheli ibyo rero bikaba birimwo izo nyungu ebyiri twavugaga harimo gukomeza inyungu z'ubufaransa nk'igihugu hariya muri afurika no muri ako karere babicishije muri cade inyungu yindi rero irimo hano mu bufaransa mu mwaka utaha hazaba amatora Mm.
kandi urabona yuko mu rwego rwo- rw'igihugu iki cyorezo cyatumye nk'ahandi hose ku isi abaperezida bata agaciro haba mu byemezo bifatwa haba iki bata- bati- batagifitiwe icyizere n'abaturage urumva rero ko umuntu nka perezida makuru uzajya mu matora yakongeraho yuko no hanze haba ikindi kibazo cyane cyane ko politiki yo hanze ishingiye ku kurwanya iterabwoba niyo mpamvu yagombaga gukora ibishoboka byose buriya kujya muri cade nubwo avuga ngo yari inshuti y'ubufaransa si cyo cyari kimujyanye icyari kimujyanye byari ukugira ngo yerekane ko bashyigikiye buriya butegetsi bwa gisirikare bugiyeho ikindi avugane n'abandi bayobozi bahaje babonye ko bakoze inama eh, uyu mujenerali nyine uyobora irya nama aka kanama ka gisirikari n'abaperezida bo muri G5 Sahel bariya bahuriyeho mu gu- mu kurwanya iterabwoba muri Sahel umuryango wa Afurika wunze ubumwe bakoranye inama mbere yo kuta- kujya gushyingura ubwo rero icyari kimujyanye ni ukugira ngo abumvishe uko ibintu bigomba kugenda n'uko bagomba kubyifatamo kugira ngo bataza kwirirwa bajya muri bya bindi bari bamazemo iminsi eh, iyo hahindukaga ubutegetsi nk'uko babikoze muri mari no mu bindi bihugu bakavuga ngo ntihajye haba sivili wabonye ko ho ntakiri kuvugwa ahubwo uru rupfu rwa debi ngira ngo rugiye gupfiramo n'umuryango wa afurika cyane cyane ko ubwo indangagaciro zarwo zizaba zigiye gute urabishingira kuki none se ubu nibatabishyiraho muri cade ngo nihaze abasivile hakurikijwe irya sharite ya demokarasi bazabivuga mu kihe gihugu kindi ubukurikiyeho Eh, General Habyarimana eh, Professor Kananura ati Afurika nitareba neza umuryango wa Afurika yunze ubumwe urarangira buheriheri hakorwa iki kugira ngo uwo muryango we kuzima kugira ngo Afurika idahura n'ako kaga Eh, urakoze ndumva ari ikibazo gikomeye nta gitangaza kizabaho kigomba kubaho ni abanyafurika ubwayo ubwabo bagomba gutuma idahungabana bakayishyigikira ni byiza ko hari abaperezida bamwe na bamwe batangiye kuza babibona babivuga ndakeka ko biziyongera kandi na ruriya rupfu rwa idirisi debi ntirupfe ubusa abanyafurika bakavuga bati nk'abo muri afurika abandi batangiye kwibaza na bariya bataje mu mu kumuherekeza bakavuga bati ariko tugomba kwiga icya mbere ikibazo indepandansi y'ubukungu ikibazo cya indepandansi mu kurinda umutekano wacu ni ukuvuga ifaranga bakari- bakarikora ryabo ryaba bibi badashoboye gukora irya- iryo bahuriyeho nibura buri gihugu kikari- kikarigira buriya buhangange ubufaransa bufite na za banki mondiyale nacyo bakagera ku ku mafaranga ya afurika bukavaho ibyo ni byo kazidafi yazize yashaka kugira ngo biveho ariko abanyafurika b'abaperezida aho kugira ngo babyumve bakavuga ngo yago digitateri yagiye urumva ko haracyari ikibazo yo gusobanura ya conscientisation y'abaperezida y'abayobozi bibi b'abanyafurika yewe n'abako- na conscientisation y'aba intellectuel b'abanyafurika bakumva ibyo bibazo uko biteye kandi bakavuga bati tutabihagurukira dore tuzarimbuka dushyireho kuko bariya bantu b'abanyaburayi n'abanyamerika bapfuye mu burayi baragenda mu kinyejana cya cumi na kane na gatanu basanze muri amerika hatuye abantu za miliyoni barabamaze bashyiraho ntabwo rero ibyo bibateye ikibazo na busa no muri australia ni uko byagenze no muri afurika escaravaje urabona uko yagenze rero abanyafurika igihe kirageze ko barebera kuri ziriya mfu bakavuga bati mureke dushyigikire umuryango uyu muryango wunze ubumwe wa afurika nibwo bwonyine bizatuma tugira icyo tugeraho dushyireho ifaranga rya afurika turebe afurika uko twakora tugakora imihanda iduhuza kugira ngo abantu bave mu bwigunge bi- bahahirane n'ibindi bikorwa nk'ibyo bakabikora nibatabikora tuzasubira inyuma aho imyaka irenze ijana yindi turabashimiye abatumire bacu b'uyu munsi bari general bem habyarimana emmanuel ari mu busuwisi twari twatumiye kandi professeur paul kananura ari muri kaminuza y'i bordeaux mu bufaransa bari kumwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma nawe ndamushimiye mbashimira namwe abatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi